iyi ni radiyo ijwi ry'amerika murumva radiyo ijwi ry'amerika hivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni ku mirongo migufi mushobora no kudusanga kuri interinete mugakurikira ikiganiro ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano i washington dc muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga abadamu n'abakobwa namwe twizeye ko muri hafi umunsi wa kabiri radiyo ijwi ry'amerika murabizi yarabageneye abagabo namwe murabizi ntimuhejwe kuri radiyo yanyu turabashimira rero uburyo mwitabira ibiganiro byacu ikaze mwese murisanga murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi inshuti banywanye nk'uko nari mbivuze mu kanya ikiganiro muri isanga cyo kuwa kabiri n'umwihariko w'abagore ariko kandi abagabo n'abasore ikaze nk'uko bisanzwe twatumiye madama umurisa Letitia ni umwe mu bashinze umuryango witwa mama courage ukorana n'abana b'abakobwa babyariye iwabo bari mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda ni umuhuzabikorwa w'uyu muryango agakurikiranira hafi ibikorwa byawo aratubwira intambwe uyu muryango umaze gutera n'aho bifuza kwerekeza mu bihe biri imbere namwe aho muri se mubona ibibazo by'abana batwara inda byifashe gute ubwo nawe araza kudusobanurira ariko namwe mutubwire ko ikibazo gihagaze iwanyu muduhe telefone zanyu rero tuze kubasha kubahamagara ntabatsindiye tumwakire muri sa Letitia ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane ndagushimiye turi kumwe kandi n'abana b'abakobwa nabo bari budufashe kurushaho gusobanukirwa ibibazo abana bahura nabyo n'uburyo bagerageza kubyikuramo uwa mbere ni nawomi nawomi uranyumva wiriwe neza ikaze ku ijwi ry'amerika yego yego hanyuma dufite na renata turi kumwe
yego ndumva twumvikana neza ku murongo uraho neza nawe urakomeye
ndakomeye cyane nuko ikaze ku ijwi ry'amerika ubwo turaza kuganira mu kanya gatoya
yego murakoze ye nguhereho rero madame Letitia twaherukaga kuganira ubwo mwari muvuye mu nama y'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza aho mwari muhagarariye umuryango mama courage hari abatari bakurikiye icyo kiganiro ubwo twagikoraga nagira ngo twongere turebere hamwe wibutse abatwumva muri make uyu muryango mama courage icyo ukora intego yawo
murakoze cyane eugenie ntabanje kubasuhuza abantu bose mu ijwi rya amerika abumva ikiganiro isange muri isanga ndasuhuza cyane abatwumva bari mu burundi abari mu rwanda ndetse n'abari ahandi hirya no hino ku isi bumva ururimi rw'ikinyarwanda eugenie rero urakoze cyane twaherukanaga tukiva muri mu nama ya cogamu twaganiraga nanone ku bijyanye n'iterambere ry'umugore umuryango mama courage rwanda rero mpagarariye watangiye mu bihumbi bibiri na makumyabiri intego ya mbere y'umuryango wacu akaba ari ugufasha umwana w'umukobwa kwiteza imbere ariko cyane cyane tureba ku bana b'abakobwa babyariye iwabo abana b'abangavu baterwa inda bakiri batoya abo bana rero tukarebera hamwe iterambere ryabo kubafasha kwiteza imbere kongera kwibona mu muryango nyarwanda kongera kumva agaciro kabo cyane cyane icyo tugambiriye ni ukubaha ubushobozi ubushobozi mu nzego zitandukanye hari ubushobozi mu bijyanye n'imyigire tukareba cyane cyane icyo bakora kibafasha kwiteza imbere hanyuma hakaba kubafasha kugira ibyo birinda bishobora kubateza ingaruka cyangwa kubasubiza mu bibazo bagize tukaganira ku bijyanye n'ubwandu bw'agakoko gatera sida uburyo bwo kukirinda tukaganira ku ibijyanye no kwirinda inda zitateguwe nk'ibyababayeho ntibizongere kubabaho noneho tukaganira nanone ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyane cyane ku buryo umwana yimenya akamenya ubuzima bwe akamenya n'igihe ki ashobora gusama n'igihe ki ashobora kudasama ese agize ubwo akora imibonano mpuzabitsina yakwitwara ate ibyo byose nibyo tuganiraho hanyuma kandi tukabafasha no kubarerera abana dufite irerero ry'abana babo kugira ngo muri ya myigire yabo mu byo twiga babashe kwiga batuje batekanye kubera ko abana nabo akenshi ntabwo baba bafite aho babasiga ubwo rero icyo ni cyo kintu kinini dukora kuri bijyanye na edikasiyo ku bijyanye na prevention ko navuga mu kinyarwanda ni ukwirinda cyangwa gukumira cyangwa kwirinda yego gukumira hanyuma tukareba n'abatabashije gusubira muri segonderi uburyo basubiramo ariko cyane cyane tukazamura no kwigirira icyizere kwabo kugira ngo hatazagira bongera kubagusha mu mutego nk'uwo baguyemo bagendeye ku ntege nke baba bababonana murakoze murakoze cyane reka noneho mvugane n'aba abakobwa bacu nawo reka nguhereho madame Letizia yatubwiye ibyo bafasha muri uyu muryango mama courage rwanda wowe nk'umwana w'umukobwa wahuye n'ikibazo cyo kubyarira mu rugo cyangwa se kubyara ukiri mutoya uyu muryango wagufashije iki nawomi
murakoze nitwa n'inshuti nawomi yego n'abandi umwe mu bakobwa bahagarariye abana b'abakobwa bo muri mama kuraje babyariye iwabo
yego igihe cyo bamfashije nk'ubu bamfashije kwiteza imbere kumenya kudoda ntabyo nari nzi nk'ubu ibyo banyigishije byatumye mu rugo banyubaha nk'umuntu wabyaye mbere nkibyara ntabwo wamaga agaciro cyangwa nyitwita ariko nk'uko bakomeje kwiteza imbere nkamenya kudoda nkagira amafaranga mbona ku ruhande bitewe n'ibyo nize mu rwego ibyo wasaba nkabikora bakaba bati koko uyu ni wa mwana nubwo twari twaramutesheje agaciro afite icyatumariye ibyo banyigishije byatumye mu muryango banyiyumvamo nanone nk'umwana wabo bakumva ko mbafitiye agaciro
hanyuma ibyo mukora aho ngaho mubibonera isoko ku buryo bworoshye cyangwa mama kuraje niyo ishinzwe kubibacururiza kugira ngo babashe kwiteza imbere
babifashamo natwe ubwacu tugashaka ko twabigenza kugira ngo nabo tubafashe tutabibaha hasi imigenga aribo babikora gusa baradufasha muri rusange iyo twadoze bakadufasha kudushakira isoko natwe nk'abantu bakuru dufite icyo tumenye n'uko twiteje imbere natwe tugashaka ku buri ruhande kugira ngo turebe ko ayo masoko twabonera hamwe ibicuruzwa byacu bikagenda neza
reka noneho mvugane na renata nawe renata wumvise mugenzi wawe nagira ngo umwunganire wowe icyo wungukiye muri uyu muryango mama kuraje ni iki urumva ugeze ku ruhe rwego
murakoze cyane banyita nyiramusago renata abandi umwe mu bakobwa bahagarariye mama kuraje rero naje hano ntazi kudoda umwenda banyigisha kudoda mbega nanjye ndi mu bwigunge buhambaye mu rugo barantereranye nababwira ikintu reka dasiwe wabyariye iwanyu ntacyo tubwira ariko naje kwa makuraje ubwo ngubwo banyigisha kudoda none ubwo ngubwo baduhaye n'aho twaba dukorera tudoda ibikapu by'abanyeshuri ni bino abantu bafata ingendo bagafatiramo n'imyenda ubwo rero nabwo tugashaka isoko tukagurisha tukabasha kwiteza imbere ubu mu rugo sinkita kuza ngo ni bampisabune mfurire umwana ntibangurire ifu y'igikoma reka da babasha kubyimenyera aba nabwira n'uwo mukecuru wanteranaga ati we wabyariye aha ngaha avanze imyenda aroho ngaho namwatizana umwenda nawe nkudodere ubwo muzanira umwenda nawe akabasha kwishima ati yewe ntabwo rero wowe noneho ndabona warahindutse cyane kwa makuru ndabona barakugiriye akamaro
Ye. Retse tu- turaza gukomeza rero tubiganireho ibyo mukora ndetse muze no kugira n'inama muha abandi bakobwa ariko reka tujye ku murongo wa telefone nk'uko ikiganiro ari cy'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza ko muganira twakire richard livingston yego yego yewe urahagana he? uradusabeba Eh, ariko hari urusaku ahantu uri yego
hariyo ijambo nagomba ndabasaba nayo nashikirije ariko kugera ubu ngubu ntabwo nda- ntabwo ndaribona ntabwo urabona iki ijambo se kandi tugu- turi guhaye
aha nari nasabye ko nanjye nokoresha ikiganiro Mhm. Eh, eh, turaza ku- ubwo turaza kubivugana nyuma t- niba hari icyo wifuza kuba wavuga kuri iki kiganiro turimo gukora ku muryango mama kuraje ufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ubwo wagira icyo uvuga hanyuma ubundi we tuzaku- tuzaguha umwanya nawe turaza ku- turaza kuvugana nyuma y'ikiganiro
amajoro muri kenya
uri muri kenya Mhm.
nagomba nshimire umuntu warongoye iryo shyirahamwe yiyumvire gukereye iryo shyirahamwe buriya iryo shyirahamwe rirafasha cyane rwose ku- rwose ku rugero rwa cyane kubera abakobwa nyamara umukobwa afite imbari akaba afite buriya umwuga akora atuma yiyakira neza mu muryango cyangwa ahantu abaye eh, kubera twaba akeneye abaturonka urumva ntasubira kugira umutima mubi hama nanjye nkaca ngira ko eh, mpanura n'ababyeyi iyo babonye tuvuge nk'umukobwa buriya yashyikiriwe n'ikintu nk'icyo bashoka bamuturika buriya ahubwo bakamu- bakamwumvisha yuko ari umuntu nk'abandi n'ubundi nk'uko yahora Ye. urakoze cyane ababyeyi ntibatererane abana
Eh, abo bakobwa nabo ntibarera amaboko bakura amaboko mu muzu kubera buriya mwana umerereye ndabye neza umukobwa naho yoba afite icyo kibazo cy'uko yoba yaratewe inda we nacyo bimubwiye kabisa ahubwo abaho mbere aryohewe gusumba eh, gusumba buriya akiri inkumi kubera avuga ati jewe icyo nshaka ndakironka sanzwe ndi ku kazi Eh, buriya urumva sha- abaho nyine nk'uko yahora abayeho kubera akarorero nk'aba- nk'ababyeyi bihino umukobwa iyo buriya ya- yatwaye inda ntibamutereka ntibamubwira amagambo yotuma yiyumva yuko yamenye ahubwo bamwumvisha yuko eh, yogerageza agakora udukorwa tubayabaye twotuma twomuha isabune twomuha yane utuntu twose ashaka ejo nogira kumanura abo bakobwa bagiye kuraje nyamba byamushikiye niyumve yuko umenga arihebye kandi ababyeyi ntibabone yuko umenga abo bakobwa baramenye
urakoze cyane rwose kuri izo mpanuro ku gitekerezo cyawe utanze richard ndagushimiye ye tusu- twongere tuganire na madame umulisa letitia Na- nagira ngo tubwire noneho ah, watubwiye aho mushyira ingufu mu bijyanye no gufasha aba bana b'abakobwa ababyeyi babo uyu muvandimwe richard yaravuze ati n'ababyeyi nabo mbagira inama ba- be kubwira nabi abana amagambo U- ubona mama kuraje hari yarahinduye iki cyane mu- mu bijyanye no ku- kuganira n'ababyeyi ba- bafite abana batwaye inda
yego ijana urakoze cyane E, ikintu cya mbere navuga kuri iki ngiki tujya gushinga umuryango twarebaga ukuntu abana b'abakobwa babyariye iwabo n'ubundi bafatwa mu muryango nyarwanda akenshi abana babo bitwa ibinyendaro icyo ni ikintu cya mbere cy'uko umwana aba atahawe agaciro nk'umuntu mbere na mbere akivuka noneho bigasigara nyina yitwa wa muntu wabyaye ikinyendaro noneho umuryango we ukamufata nk'aho ari igicibwa icyo ni cyo twabanje kugira ngo dukure muri bano bana babanze biyumve nk'abantu mbere na mbere bumve ko bafite agaciro bumve ko bakunzwe kandi bumve ko hari icyo bamara kuko akenshi abavuga ati nge ntacyo maze nabyaye ikinyendaro guhera mu rugo iwabo hanyuma rero icyo dushaka gukoraho cyane ni ukuganira n'ababyeyi kugeza ubu ntabwo turoganiza ibiganiro n'ababyeyi uretse mu matsinda atatu abanje uko amatsinda yajyaga gusoza twaganiraga n'ababyeyi baje mu muri abana babo bagiye gusoza ariko iki kintu twakirebyeho cyane turavuga ngo reka aba bana tuzoruganize noneho igihe cy'ibiganiro n'ababyeyi ariko kizajya kibaho wenda buri gihembwe muri bibiri na makumyabiri na kane ntituza kugera mu ngamba dufite wenda turaza kubiganiraho ariko ni ikintu gikomeye kugira ngo umubyeyi abanze abone ko umwana we agifite agaciro hanyuma n'amagambo mabi babwira abana babo abuzukuru babo nyine bababwira mwebwe muri abana b'imyendaro mwebwe nta gaciro mufite niho ahera yumva ntacyo amaze ku buryo n'amashuri atayashobora ku buryo atekereza ko no kugira ibyo akora kugira ngo aziteze imbere nta mpamvu yabyo ubwo rero iki ngiki kiri mu kintu tuzakoraho muri bihumbi bibiri muri gahunda zacu zo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane muri muri purani dufite
ndumva telefone yawe itangiye gucika
ntabwo nyumva neza ubu noneho uragarutse
navugaga dufite gahunda y'umwaka utaha yo kuganira noneho cyane cyane ku babyeyi inama zizajya ziba buri gihembwe tukaganira n'ababyeyi uburyo bwo gufasha umwana nubwo yaba yagize ibyago byo kubyara akiri muto tukamenya amagambo bakamenya amagambo bababwira ko abagiraho ingaruka hanyuma bakamenya ko ari abana bagifite agaciro mu muryango kandi tuzahera ku babyeyi b'abana bize iwacu mbere na mbere noneho dukomerezeho n'abandi babyeyi bari hanze wenda batari ab'abana ba mama kuraje ariko kugira ngo n'ubundi tubafashe kugira ngo bafashe bafashe umwana kwigirira icyizere gutekereza ko ejo hazaza ahafite kuko nari mbivuze mu kanya abana b'abakobwa twakira muri mama kuraje akenshi batangira ari b'abana bacitse intege bumva ubuzima nta buhari bazi ko babayeho ubwira bugacya icyo tubafasha cya mbere ni ukugarura icyizere cyo kubaho bakumva ko bafite agaciro turabanza tukaganira nabo tukabatega amatwi dufite abajyanama mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe aribo twita abakansera turabafite babanza kubatega amatwi bagatega buri mwana bakamutega amatwi kumenya inkuru ye inkuru ye noneho buri wese tuba tumuzi uko ameze kuko buri wese afite inkuru itandukanye n'iy'undi ibyo yaciyemo bitandukanye n'iby'undi ariko icyo tumaze kubona ni uko nyuma y'amezi atandatu buri mwana ubona ko yahindutse mbere y'uko abona n'amafaranga aba ari wa muntu useka yishimye n'iyo urebye amafoto yabo uko batangiye n'iyo babonye uko basoza biba bitandukanye cyane
reka dusubire ku murongo wa telefone twakire marcel twagira yezu
ndabaramukije cyane na mama kuraje nawe ndamuramukije yego yego komere murakoze cyane mugisera
yego ndi i kigali mu rwanda ndashaka kubaza ni utubazo tubiri ariko harazamo ikibazo kimwe kimeze nk'igitekerezo iyo urebye uburyo u rwanda ruhanganye n'indashyikiro rw'abangavu bwatumye n'icyaha cy'ubusambanyi cy'icyaha kidasaza uhita ubona uburyo leta y'u rwanda ishishikajwe no kurengera aba bana b'abangavu ariko nanone hakaba uburangare bw'ababyeyi ndabyita uburangare kubera ko hari igihe umwana gusaba icyo wakabaye ufite ubushobozi bwo kubona ntukimuhe ariko niba utakimuhaye ntunamusobanurire impamvu atakibonye bigatuma ejo yisanga yaguye muri bya byaha bimukururira gutwara zanda zitateganyijwe ahangaha nka mama kuraje mukora na mute na sosiyete sivire yindi indi miryango iharanira uburenganzira bw'umwana uburenganzira bwa muntu se amadini n'amatorero kugira ngo ubukangurambaga bwanyu bugere kure kandi bugere kuri benshi icyarimwe icyo ni icya mbere ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri hari hari igihe umwana aza kugwa mu biyobyabwenge akaza gusanga yatwaye inda ntacyo yashinja ababyeyi ahubwo bagahitamo gutorongera kubwo gutinya ababyeyi bikaza kugaragara wenda ko ababyeyi bamwirukanye ariko atari bamwirukanye ari ikosa igiye ku giti cye kubera ko yashatse no kwigira akarara umwana nk'uwo we afashwa ate ikindi bigushobokeye waza kumvugisha inyuma mwambwiye ko mukorera bugesera hari umwana wahuye n'ikibazo aho mu y'amata mu bugesera iwabo bamushingira ku ngufu bamushingira ku ngufu mu ntara y'amajyepfo ageze asanga bamushingiye ku mugabo ufite undi mugore banabyaranye abana bane none umwana byamuteye ihungabana ubu ntagishaka gusohoka ku isaha ku isaha wakumva ukumva ngo yiyahuye uwo nawe sinzi niba mutagira ibyo mumufashamo kuko numvise ko mugira abantu baganiriza abandi mu mutwe niba ndaguha nimero yanjye uretse tukavugana nyuma sinzi uko biragenda kugira ngo tube twaganira ku kibazo cy'uwo mwana murakoze
urakoze mariseri inomero yawe turaza kuyimuha hanyuma ubwo niba abyemeye ubwo muraza kuganira
ndabyemeye cyane tuze kuvugana nyuma y'ikiganiro turebe kuko dufite ababasha kuganiriza abana bafite ibibazo by'ihungabana byatewe n'icyo kibazo bagize
wakomerezaho noneho ubwo ukamusubiza no ku byo yari amaze kuvuga uburyo mukorana n'indi miryango na sosiyete sivire
ndakoze cyane marcel ikintu avuze ni ikintu gikomeye
yego turakumva
yego marcel avuze ikintu gikomeye leta y'u rwanda koko twagize ubuyobozi bwiza cyane buha umugore ijambo icyo ni icya mbere hanyuma kandi bakanadufasha mu bijyanye n'irangamimerere ntabwo twabivuzeho ndaza kugerageza kubivugaho kuko nabyo ni ibibazo duhura nabyo uburyo abana bandikwa mu irangamimerere leta yaradufashije abana basigaye bandikwa bavuka ku buryo ava kwa muganga yanditswe isi atamwemera yandikwa kuri nyina ibyo nabyo byari ibibazo abana b'abangavu bagiraga abana babo wasangaga nta na hamwe babarizwa bakazagira kirize didantite ikibazo noneho cyo kumva ntaho ashingiye ntaho ahagaze kandi kikazamukurikirana mu mikurire ye iki rero cy'imiryango nyarwanda uburyo dukorana nayo twebwe nk'abantu dufite abana b'abakobwa icya mbere dukorana na minisiteri ifite umuryango mu nshingano zayo cyane cyane ko hari ikibazo kireba umuryango minisiteri turakorana hanyuma dukorana n'ikigo cy'abana gishinzwe imikurire y'abana kubera uko nababwiye dufite ikigo cy'irerero cy'abana b'aba bakobwa nabo turakorana umunsi ku wundi mu rwego rwo kugira ngo tufashe umuryango cyane cyane dufashe umuryango nyarwanda kwakira aba bana b'abakobwa babyaye kubaha agaciro kabo imiryango yindi dukorana ikora mu bijyanye no gufasha umwana w'umukobwa n'ubundi nk'uko mu turere haba hari jafu idushyira hamwe twese nk'imiryango ikora muri ako karere turakorana inama turahura tukaganira tukungurana ibitekerezo tukareba tukarebera hamwe icyo twafasha n'ubuyobozi bwa leta kuko akenshi tunakorana n'inzego za polisi baza kuganiriza abana b'abakobwa kubabwira uburenganzira bwabo bakababwira bakabashishikaza bati mwebwe nubwo mwabyaye uburenganzira bwawe uburenganzira bw'umwana gerageza ushyire hanze umuntu waguteye inda kuko uracyari mutoya abo tujya dutumira ibiganiro tugatumira inzego za leta zibishinzwe nk'abantu ba leta sivire bakaza kubaganiriza ku bijyanye n'irangamimerere kwandikisha abana babo kumenya uburenganzira bwabo imiryango nyarwanda yo ikorera mu karere turimo dufite uburyo dukorana kandi dufite puratifomu tuba turi hamwe twese ku buryo baratuzi iyo biri ngombwa ko batwifashisha mu bijyanye n'ubukangurambaga baraduhamagara natwe iyo dufite amayiventi twapanze natwe turabatumira tugakorana cyane cyane icya kabiri
abana bananira ababyeyi aha abana bananira ababyeyi iki rero ntabwo ari ikintu dukwiye kwirengiza natwe turakizi muri muri kwa kubaha ubushobozi kubimpawaringa hari uburyo bwo kubafasha guhindura imyumvire iki turakiganiraho cyane tugira amasaha y'ibiganiro nyuma yo kwiga kudoda nyuma y'amasomo yo kudoda iyo barangije amasomo bagira amasaha y'amasomo noneho tukaba twapanze ibiganiro ibi rero byo guhindura imyitwarire ari naho tuganira ku bijyanye n'ubuzima bwabo ku bijyanye n'agakoko gatera sida uburyo kakwirindwa uburyo bwabo bwo uburyo bakwiye kwitwara ni ibintu tuganira kenshi kandi nibaza ko hari ntabwo wavuga ngo ijana ku ijana bose barahinduka ariko ngewe nizera ko abenshi barahinduka hari n'ababa badafite amakuru hari n'ababa bumva ko kuba cyane cyane imyaka barimo ko ari imyaka y'ubugimbi igoranye biba bisaba ngo ubaganirize kandi kubaganiriza tukabaganiriza duhozaho tutanababuresa tutababwira ya magambo noneho abakanga cyane ko umwana uri muri iki kigero aba asabwa kuganirizwa ukamuha umwanya nawe akakubwira turawubaha rero tumaramo igihe gihagije
reka urakoze cyane nawe reka dusubire ku murongo wa telefoni noneho twakira violette nkuru nziza uranyumva yenda gushimiye cyane kuba witabiriye ikiganiro niwe mu badamu baduhamagaye niwe wa mbere urakoze ufite igitekerezo cyangwa ikibazo violette urahagana hehe n'icyiyumviro cyangwa ni ikibazo
gitega uri igitega yego komeza violette komeza turakumva turimo kuganira ku bijyanye n'abana b'abakobwa babyariye iwabo n'umuryango ubafasha witwa mama kuraje rwanda bari mu bugesera mu rwanda hari icyo wifuza kuvuga violette bikugendekeye gute ko ntacyo urimo kutubwira wiyumvise kuri radiyo niko ko ntacyo uvuga reka reka ubwo tube dukomeje noneho ndumva agomba ashobora kuba yagize amasoni ndumva arimo aseka ibyo ari byo byose ndagushimiye kuba wadukurikiye komeza ukurikire rero ubwo ntubura inama nyinshi wungukiramo ye noneho reka mbaze niyo niyo niyo nshuti niyo nshuti na wombi abana hari aho umukunzi w'ijwi ry'amerika yari avuze ati abana bakaha ibintu ababyeyi ntibabibahe bakivumbura bakajya kubyishakira ukwabo cyangwa se biroha mu biyobyabwenge bakanga kumvira ababyeyi ahangaha ibi ubivugaho iki
nawomi ni kutanyurwa n'ibyo ababyeyi baduha ndetse tubakangurira ni ukunyurwa n'ibyo ababyeyi babashije kubona bari kubaha turakomeza nyine kunyurwa n'uko iwacu tubayeho n'uko iwacu ubuzima bafite bari kuduha tukanyurwa nabwo maze ubundi tukiteza imbere kugira ngo tubashe kuzagera aho tugera tubashe tuhigejeje tutahagejejwe na ba bandi badushyira mu bishuko batuziza telefone baduhaye amavuta meza twumvira ababyeyi kandi mbona no gushimira uyu mubyeyi mama waje ibyo ni ikintu gikomeye bankoreye ko kuri njye numvaga mfite agahinda kenshi kazatuma nabasha kujya mu bandi numva nyine muri njye nazikomeza ariko kuva nabageramo aho mama atabaye barahabaye basaza banjye abavandimwe banjye bose aho batabaye barahabaye kandi nkambashina kuba badufasha kuba twabasha kwandikisha abana bacu mu irangamimerere kuko ubu ntabwo bizamvura umwana wanjye najya gukura mu wa gatandatu azaba yanditse mu irangamimerere ntabwo uzongera kumvura ndabashimiye pe imana ijya bahora baha umugisha bakomeze kudufasha turabashimira
hanyuma renata wowe nawe gira icyo uvuga ku bijyanye n'uburyo mufasha abandi bakobwa mubafasha iki mukora iki kugira ngo nabo bave mu bwigunge
icyo tubafasha ni ukujya no kubakangurira kuza kwiga no kwamara kuraje bakava mu bwigunge baba bafite dore ko iyo umukobwa yabyariye iwabo bumva aba yarasubiye inyuma cyane cyane ariko ubwo rero tukamukangurira kuva mu bwigunge akaza bakamwigisha kudoda dore nk'ubu ngewe umwana wanjye nsigaye mudodera n'aburaga n'umwenda wo kumwambika ariko ubu ngubu nsigaye mbura agatenge nk'akamudoderamo akenda akambara ubwo rero nashishikariza abandi bakobwa ko nabo ubwigunge babuvamo nabwo tugenda tunabaganiriza tujya badusura mu ngo babyariye iwabo ati muze muze muze kwa makuraje hari umushinga w'abakobwa bafasha babyariye iwabo mujye kwaka ibyemezo mu mudugudu bakabibaha bakaza bamwe bagenda baza
iyo mugiye kuganira n'abo bakobwa se hari amahirwe mwamubona yo kuvugana n'ababyeyi babo iyo mugiye kubasura mu rugo
yego bamwe turavugana tukabwira ati ni ukuri n'umubareke baze kwiga kudoda dore bizabagirira akamaro noneho cyane cyane batureberaho nk'ubu njye uko nari imeze siko ntimeze ubwo rero iyo bakurebeyeho uko wari umeze n'aho ugeze ahita avuga ati yewe nawe genda wenda nawe uzamera hamaze kuza nk'abakobwa barenga batatu
abo mwagiye muganiriza yego nuko nuko ni byiza mukomerezaho
yego murakoze reka twakire nitanga simo turi kumwe
yego murakoze turi kumwe yego urahagana hehe
mu rwanda mu majyepfo mu karere ka kamonyi ku kamonyi ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
sinzi niba ari ikibazo ariko gisa n'ikibazo cyangwa igitekerezo biravanze ntacyo bitubwire
yego mama kuraje nabyumvise ko bifite gahunda kandi biranakiroshywe muri sosiyete turimo birakwiye pe ariko ngira ikibazo ngewe n'ubundi cy'umuryango muri rusange nk'ubu ngubu kuba wenda bafasha abana batewe inda bakababa hafi bakabagira inama bakabigisha uburyo bakora bakava mu bwigunge ariko ibyo ni byiza ntawe utabishima ariko ikibazo nyagira ni ukwigisha abataratwara inda niho mfite ikibazo kwigisha mu muryango ku batari bagira ikibazo kugira ngo bagire bagire uburyo birindamo ibyo ngibyo mbona uburyo bwigishwamo biracyari nkene haracyarimo ikibazo gikomeye ntekereza ko bizanakomeza kuzamura umubare w'abaterwa inda niko mbitekereza uburyo mu muryango bigishamo ntabwo bari bari kugerageza kubigisha koko mu buryo burambye mu buryo buhamye uravuga mu muryango nyarwanda cyangwa uravuga uravuga mu muryango nyarwanda muri rusange
umuryango nyarwanda umuryango ubwo ni umuryango mugari uretse n'umuryango mugari nabwo nkafata n'umuryango noneho mutoya famiye famiye isanzwe mu muryango mugari harimo ikibazo cy'uko uburyo bigisha butarazamuka ngo bugere ku rwego rukwiye haracyarimo ubukangurambaga bukenewe kunozwa no kongerwa mu rubyiruko rukiri rutoya noneho mu muryango mutoya naho rero niho hantu ubundi ntekereza ko hagakwiye kuba umusingi uremereye wo kurwanya izo nda zitateguwe no kwirinda ibyo byose bituruka kuri izo nda rero ntekereza ko bifatiye ku muryango umuryango ugakora wigisha abana bakiri batoya bakakura babizi mba numva aribo byafasha kuruta kubyigisha abantu bakuze kandi n'uburyo babyigishamo mu muryango busanzwe mbona babyigisha nabi hari uburyo babyigishamo nkabona mbona bari kubyigisha nabi sinzi nimba ariko ari ibya nyabyo ariko niko mbibona gute ibyo wita ko ari nabi ni gute byibura ngo n'uwaba abikoresha abikosore cyangwa se twe dusobanukirwe turusheho gusobanukirwa
usanga nk'umukobwa umukobwa ukiri mutoya ukiri iwabo mutoya utaragira imyaka wenda n'imyaka y'ubukure usanga uburyo bamwigishamo ibijyanye n'imihindagurikire y'umubiri we n'ibijyanye n'imikurire ntabwo babyigisha mu buryo bukwiye kuko bakwigisha ko imibonano mpuzabitsina bakakwigisha ko ari icyaha gikomeye cyane bakabikwigisha mu buryo buguhahamura bugukanda cyane bakwereka uburyo ari bibi rero umwana ntabashe kubyumva ahubwo agahabahamuka agakura ashaka kumenya ibyo bintu iwabo bamubwira ibyareze kuko barakwigisha ngo imibonano mpuzabitsina wayikoze agahita akubwira uburyo si waciye nk'amabere ibintu bakabikomeza ukumva umeze nk'umuntu wishe umuntu akabikomeza cyane ariko ntekereza ko uramutse umwigishije ukamubwira ati imibonano mpuzabitsina kuyikora ukiri muto byakubyaririza ingaruka byaguteza ibibazo ibi n'ibi kutayikora cyangwa se wagize ibyago ugeze mu gihe urayikoze ubwirinzi akabumubwira ntekereza ko byafasha ariko ntiyakubwira ubwirinzi ngo ngo ngo yaba ari gukwirakwiza ngo imibonano mpuzabitsina ngo yaba ari gutoza kubikora ntekereza ko baramutse babyigishije abo bana batoya bagakora babizi mu buryo butabahamura njye numva byafasha kuruta kuzamwigisha amaze gukura cyane cyangwa se kuruta kuzamwigisha baramuteye inda ugasanga ntanabyumva neza
ubwo nicyo mbona cyo mbona umukoro wakabaye mu muryango cyane cyane yego
hanyuma wenda ikindi navugaho ni ku bijyanye na n'ubukungu uko bugenda burushaho kugenda bujya hasi usanga hari abantu imiryango myinshi ikagenda igira ubukene bukaze usanga umwana w'umukobwa arakuze kwicara iwabo biragoranye kubera ubukene akajya ahandi akajya agahura n'abamushukisha ibintu ugasanga bikomeje kugenda biba ikibazo cyane kubera n'ubwo bukungu ntekereza ko rero hagakwiye kwigishwa ariko bazamurane no kuvana abana b'abakobwa cyangwa se n'abahungu muri rusange bakabavana mu bukene babigisha utwuga tunyuranye two gukora bahuze babura umwanya wo kujya muri ibyo ngibyo ntekereza ko babaye bahuze batabona umwanya wo kwishora muri iyo mibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe itanakingiye
reka ngushimire cyane nitanga kuri ibyo bitekerezo byawe ndetse n'inama utanze mu bijyanye n'imyigishirize cyangwa se uburyo abana bashobora gufashwa kwirinda inda zitateganyijwe urakoze
yego murakoze nawe madame umurisa ibitekerezo n'itanga atanze ni byinshi ariko muri make ndumva wagira icyo bivugaho rwose
arakoze cyane sino utamenya nakurikiye ibyo yavuze ni ibintu by'ukuri kandi nibyo tubona muri sosiyete nibyo tubona mu muryango wacu ibi rero cyane cyane by'uko mu muryango abana bigishwa ni ikintu cyane ubona kigendeye ku muco nyarwanda uko umuco wahoze kandi ubu ngubu byari bikwiye ko abantu bahinduka kuko isi irevuriwa umuco nawo uragenda ugakura kuko tugenda duhura n'indi mico cyane cyane haje ubu indwara nyinshi zituma dukwiye kuganiriza abana kare ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bareba amateleviziyo barakurikira kuri kuri interineti ibintu byinshi twe ababyeyi batanazi byari bikwiye ko buri mubyeyi atekereza ngo nintaganiriza umwana wanjye azabibona kuri interineti azabibona muri filime noneho abyige mu buryo butari bwiza ibi rero abantu bose bashinzwe inzego zishinzwe umuryango nyarwanda muri rusange zibikoraho natwe turagerageza gukomeza kuganira nzi ko muri minisiteri y'umuryango sinabavugira ariko ndabizi ko hari ibyo bafite byitwa akagoroba k'ababyeyi mu kagoroba k'ababyeyi baganira nk'ibi ngibi bakabwira ababyeyi ngo dutinyuke noneho kugira ngo tuganirize abana bacu batazagira ibyo bamenya hanze y'uko tutabibabwiye wa muco wacu wa ubu birakenewe kuko barabibona
telefone yawe irimo gucika
telefone yanjye irimo gucika ubu hari aho ugera ntitukumve
navugaga ko hari gahunda ya minisiteri y'umuryango y'akagoroba k'ababyeyi mu kagoroba k'ababyeyi rero baganira kuri bya bindi byo kubwira ababyeyi ngo mubwire abana mubabwize ukuri mutinyuke mubabwize mubabwire ubuzima bw'imyororokere kuko byanze bikunze bazabimenya kandi ashobora kubimenya mu buryo bubi bitewe n'uko utigeze ubimuganiriza ikindi na minisiteri y'uburezi ifite izo gahunda cyane mu mashuri harimo ngubu mu mashuri abanza barabiganira barabyiga bakiga ku buzima bw'imyororokere n'iryari umuntu ashobora gusama mu wa gatandatu pirimeri barabyiga muri segonderi barabyiga ubu rero ni inzira ndende ariko ni inzira twese dukwiriye gutekereza buri wese agatanga umuganda we kugira ngo iki kintu kigerweho tuganirize umwana hakiri kare noneho tubashe no kwirinda izo nda zitateguwe abana nibabimenya hakiri kare bakamenya bakagira amakuru ariyo atari yayandi batoragura ku muhanda ababwira ngo humura ngo utari bo mu gihe ntibazi igihe cyo gusama bakababwira ibyo bashatse bababeshya bituma batwara inda z'indaro ni ibintu tuzabigeraho ariko ni inzira ni inzira ndende ariko birakorwa ikindi yavuzeho ni ubukene aricyo arigiye kuvuga narigiye kuvuga kuri ako kagoroba k'ababyeyi wari ukomojeho hari mu kiganiro twigeze gukora hari abavuze bati ako kagoroba k'ababyeyi karahari ariko ntabwo bigenda neza hashobora kuba hari abadohotse ubwo bashyiramo agatege bakongera bakabikora yenda nk'uko byakorwaga mbere yekomeza
yego ikindi nari ngiye kuvuga ni ikijyanye n'ubukene yavuzeho cyane cyane iki ni ikintu gikomeye ni nkayo wavuga ngo ni ikintu cy'ingenzi gitura mu mibonano mpuzabitsina bakiri bato noneho igatuma baterwa n'inda z'indaro ari naho bakura sida kuko ahaciye inda hashobora no gucana sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ubukene rero mama kuraje ni igice cya mbere yatekerejeho umwana w'umukobwa yikuye mu bukene ntawamushukisha igihumbi cyane usanga bararyamanye n'abayede bahembwa bibiri akamuha igihumbi yahembwe bibiri tukabibaganiriza tukababwira mubanze mwige twabazaniye uburyo bwo kwiga kugira ngo bashakishe amafaranga bo ubwabo bitunge batunge abana babo noneho bo gukenera kujya basaba buri muntu wese umuntu wese abasuzugure atangire kumuzana amuhe ibihumbi bibiri kugira ngo baryamane niyo mpamvu rero twigisha abana b'abakobwa ubudozi tumaze kubigisha kudoda aha twabatangirije na nicyo twita sitatapu inzu imeze koperative bakoreramo tubashyiramo ibikoresho by'ibanze imashini ibikoresho byose batangiriraho ku buryo baradoda bagacuruza noneho bakiteza imbere aho kugira ngo bajye gusaba igihumbi umuntu akiza kimushukishe nawe aba agifite nibyo bariya abana bababwiraga ubu ni abakobwa bifashishije birwanaho bakarwana no ku bana babo
ku murongo wa telefone tunafite na ivode nshimye umukiza uranyumva murakoze yego turakumva cyane yego urahagana he
turi mu karere ka kamonyi yego
dushimye cyane uwo mushinga n'ubufasha batanga n'ubujyanama ariko twagira ngo tubaze mu gihugu hose barahagera duhe nk'urugero hari nko mu karere ka bugesera ku makuru twumva hari abana bato bishoye mu busambanyi mu buraya basa nk'ababikora nk'umwuga rwose ku buryo ngo bafite akazina bise ngo ngo sunika simbabara aho ngaho mujya mujyaho byibura mugatanga ubujyanama mugatanga ubukansaringi mukabakurayo mukabaha amahugurwa nk'ayo ubufasha mubaha ni ubuhe kugira ngo badakomeza kujya muri ibyo bikorwa bishobora kubashora mu gusambanyi no guterwa inda zitateguwe dore ko rimwe na rimwe hari aho n'ababyeyi bananirwa harimo n'ababyeyi bananirwa harimo n'abana bananirana ababyeyi bakaba ntabwo bahagize ariko bakananirana ni ubuhe bufasha nabo bagerayo bagera hasi mu giturage bagera hasi aho ngaho bagakorwa ubufasha cyangwa bubera aho ngaho mu mijyi gusa n'ahandi hose babashije kugera hasi aha ngaha mu giturage ibyo bikorwa by'abo bana bihari bagerayo murakoze cyane urakoze cyane nawe vode madame umurisa ibi mwaba mwarabyumvise
yego arakoze evodi ibyo avuze twarabyumvise twatangiriye no mu bugesera kubera ko nari mfite imibare y'abana b'abakobwa babyariye iwabo bari mu bugesera ni benshi cyane ariko tugitangira ntabwo twagera ku muntu wese ni mu ntangiriro mu bugesera ntabwo dukorera mu mujyi dukorera mu murenge wa ntarama hanyuma iyo twateguye amadesante kugera ku bana b'abakobwa tugenda noneho mu mirenge dutanga ubukangurambaga tuganira nabo ariko ntabwo bose twabageraho icyarimwe ibyo by'abana b'abakobwa bari mu bugesera twarabyumvise uretse ko niba binahari ntago ntago ari ibintu wamenya ngo bakorera hehe ni ni ibintu biri mu mijyi myinshi ni abakobwa baba biyandarika bari mu mijyi myinshi ariko ni ubukangurambaga natwe niyo mpamvu dukora ubukangurambaga bwo gukura abakobwa muri izo ngeso mbi ariko ntabwo ari ibintu ubukangurambaga ntabwo ari ibintu watangira uyu munsi ngo uvuge ngo birahita bihagarara gusa turabizi ko ari ikibazo kandi mu byo dukora dushyira imbere ubukangurambaga no guhindura imyumvire kugira ngo batekereze kwiteza imbere mbere na mbere aho kugira ngo batekereze ibijyanye no kujya kwicuruza no kwishora mu buraya
hari icyo mwigeze gukomozaho kare muvuga ku bana basoza icyiciro icyiciro kimara igihe kingana iki
icyiciro cyacu rero kimara amezi atandatu amezi atandatu umwana akaba arangije kwiga imashini kudoda afite amaze kudoda imyenda imyenda yose twambara amashati amakanzu amaribaya bagenda bakora bagira ibyiciro bitewe n'uko etape bagenda bageraho ariko mu mezi atandatu aba ari umukobwa uzi kudoda neza uzi kurepara imashini ye akayikoreraho ayizi akadoda imyenda bakajya ku isoko bagacuruza bakadoda ibyo bikapu bagenda bagira etape y'ikintu cyo kudoda bagezeho hanyuma basoza bagahabwa amaseritifika tugafata abandi kuko aho dukorera ntabwo ari hanini dushobora kwakira abantu mirongo itatu icyarimwe iyo barangije rero nibwo twakira n'abandi ariko bwo dufite abantu benshi babidusaba baza gusaba akenshi usanga tudafite kapasite yo kubakira ariko ababishaka bo ni benshi kandi turi ku ruhande rw'umujyi turi kanzenze hino y'umujyi ariko abakobwa baza ni benshi noneho hasigaye haza n'abamama nubwo natwe dufite ingo turashaka kwiteza imbere kuko twabonye abize hano bafite aho bamaze kugera
ndumva umuryango urimo kwaguka
urimo kwaguka ni byiza tuzaba tuzagera ahantu ngira ngo na evode yari yakivuze ntabwo twagera ahantu hose icyarimwe turifuza kugera henshi muri gahunda z'umwaka utaha turifuza kujya mu turere tune buri ntara tukagiramo akarere kamwe dukoreramo urumva twatangiriye mu karere kamwe ka bugesera turifuza umwaka utaha kujya rwamagana muhanga musanze na rutsiro tukaba tuzungurutse intara zose tukareba kuko abana b'abakobwa bo barahari benshi bakeneye kubafasha kuzamura imibereho yabo kandi tubona ko abageze iwacu abize iwacu bafite aho bigejeje n'abana babo bafite aho bavuye hari icyo ntavuze abana babo benshi baje bari mu kibazo bafite ikibazo cy'imirire bafite ikibazo cy'igwingira ari nayo mpamvu tugitangira tumaze kubona ko abana benshi bafite ikibazo cy'uko kurya nabi twahise dushyiraho gahunda yo korora inkoko tworora inkoko kugira ngo ba bana birirwe iwacu buri mwana ajya ataha yariye igi bararya bakabona igikoma ariko bakabona tukamenya ko banariye igi ku buryo imibereho yabo ihinduka ibyo rero twabonye ko byagize ingaruka nziza ku bana twumva rero dushaka no kugera no mu tundi turere kugira ngo twigishe twigishe abana b'abakobwa uburyo bategura indyo yuzuye mbere na mbere ariko tunabigishe uburyo ibyo bafite babibyaza umusaruro bakita ku bana babo bidahambaye bidasabye ko bagira amafaranga menshi cyane yego bakoresheje ibyo bafite ye twakire katarika izina ryawe rivuze neza niko bambwiye ku buhanga bw'ibyuma bambwiye ko ari katarika urahagana hehe
bari mu rwanda mu karere ka gasabo umurenge wa kinigi yego ufite ikibazo igitekerezo icyo nabazaga uwo mukumirwa
uko yagerageza ni uko bagerageza bakasura igihugu cyose muri iyi minsi mbona ndari myinshi ari myinshi cyane ntabwo turimo ntabwo turimo kukumva neza niko ko tutarimo kukumva neza wasubiramo igitekerezo
ni uko
komeza
ni uko bakwira igihugu cyose
yego noneho bakaye kuko abana muri iyi minsi ibyo bazi gutanga ni benshi bisa n'abazaza okay urakoze cyane yari abivuze n'ubundi ko bashaka kugira andi mashami n'ahandi ntibakorere mu bugesera gusa madame umurisa reka nkore kumwisubiriza
yego ntabwo numvise neza ikibazo cye ariko numva yari yashaka kuvuga ngo tugere n'ahandi mu gihugu hari ni igitekerezo yatangaga
ni igitekerezo hari abana benshi barimo gutwara inda mugerageze no kugera n'ahandi
yego arakoze cyane natwe icyo kibazo turakizi niyo mpamvu twashakaga mu mwaka utaha tugere byibura mu turere tune tugere muri buri ntara dufatemo akarere kamwe uko ubushobozi buzagenda buza tubashe no kugera no mu tundi turere twose
renata reka nkugarukeho nafashe umwanya wanyu igihe kirekire kandi mushobora kuba mwateganyaga kujya kureba abandi bakobwa ngo mubaganirize nagira ngo noneho wumvise ibyo abakunzi b'ijwi rya amerika babajije nagira ngo utange inama muri rusange ukurikije yaba ari ibyo wumvise cyangwa se ibyo usanzwe ubona muri bagenzi bawe utanga inama zafasha urundi rubyiruko hanyuma tukureke ugende renata
murakoze cyane inama natanga ku rundi rubyiruko rutari rwabyarira mu rugo ni ukugira ngo runyurwe n'ibyo rufite n'ibyo ababyeyi babo babaha ntibazavuga ati ngewe mu rugo twisiga igikotori nabonye umuhungu umusore unyihera amavuta reka ngende anshukoya ibyo ntabwo ari niyo nama nabagira
naho ababyeyi ababyeyi hari icyo bababwira
ababyeyi nabo nababwira ko kuganiriza abakobwa hari bimwe batababwira kubera kubatinya nimba abona umukobwa yizamuye hejuru avuga ati uriya ko nsigaye mubwira ntanyumve oya nakomeza amuganirize aganirize umukobwa we utarabyarira mu rugo yewe n'uwaba warabyaye mu rugo nawe akomeze kumuganiriza kuko aracyari umwana we ntabwo ntabwo ari yabaye igicirwa mu muryango aracyari umwana
nawe rero niyo nshuti nawomi reka guha umwanya nawe ugire icyo wabwira yaba ari umuryango nyarwanda umuryango mugari cyangwa se umuryango muto famiye abakobwa bagenzi bawe ndetse n'abahungu
inama nabagira nk'umubyeyi nimba umwana abashe gutwara iyo nda ntareke kumutererana muganirize kuko iyo yamuteranye hano usanga umuntu abyaye umwana ikibazo ugasanga avutse afite ibiro bike bitewe na kagenda yahoranaga no kuba bamutuka ahubwo icyo nagiramo inama ababyeyi ni ukujya baganiriza abo bana bakabamvisha yuko nubwo ibyo byose byabatse n'ubuzima burangiriye indi nagira inama umuryango nyarwanda ntibakajya babona abana bari mu ikosa batereye yanga turiya si uwanjye nta mpamvu umwana uwo ari we wese mufatemo ariko ni urwo rwanda rw'ejo hazaza babagire inama ha musanzu mu ikosa mukosore nta kumubwira nabi amwereke ko icyo arimo ari amakosa yatuma yakica ubuzima bwe bw'ejo hazaza ikindi nagira inama abahungu nabo ni bareke ibyo barimo nk'ubushuko uwo mwana w'umukobwa nubwo aba akiri muto ukamutera iyo nda nawe ubugize ikibazo nawe agira akagana gati nimba nateye umukobwa inda umwana wanjye nkaba n'abana be naramureze ntazi uko abayeho ugasanga arinzana apfa atazi uko wa mwana abayeho ahubwo inama nabagira bajye bagirana inama niba babona bagiye kugwa no muri ibyo bishuko bashake ibyatuma birinda ibyo byago byatuma atera umukobwa inda cyangwa akamutera izo virusi bigatuma umukobwa agira agahinda icyo nabagiraho inama nanjye ubwanjye nakomeza no kujya gusura bamwe namwe tuziranye bagifite iyo myumvire ni ukugira inama abana b'abakobwa n'ababyeyi gukomeza kubaganiriza batitaye ngo umwana yamunaniye ngo cyangwa umwana abikora ibyo yishakiye ngo yaramunaniye murakoze murakoze cyane namwe reka ngushimire rwose niyo nshuti nawe kuri ibyo bitekerezo inama uhaye bagenzi bawe wakoze nawe rero nyiramisago renata kuba witabiriye iki kiganiro ukaba nawe watanze inama n'ibitekerezo ubwo tubareke mukomeze mujye mu byo mwari murimo hanyuma dukomezanye na n'umurisa letitia ariko dusubira ku murongo wa telefone twakira undi mukunzi w'ijwi rya amerika reka ndebe uwo bambwiye twakire laurenti laurent uranyumva
yego ndabumva yego urahagana he
iyo ndi mu burundi ahantu bifite ubujumbura
ndumva uri n'umutunzi uri umworozi
ndi murundi ndoroye inda twayumvise nayo yaje mu kiganiro yego nuko igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe
rero dufate ari nk'inama nagira nk'abana b'abakobwa kubera nk'umwana w'umukobwa nk'iyo amaze gutwara inda akabyara umwana urumva nyine ibintu bya kadoza biba bipfuye nk'abantu benshi batanga kumwinuba niba niba yari afite n'iterambere bakavuga ati ijya n'ubundi baramuteye inda cyangwa yarabyaye kandi umuntu yamuteye inda arashobora gutamyakana rero ikintu nabasaba nk'abakobwa bakunda gushukwa n'ibintu byinshi nyine nk'utuntu twiza imyambarire ibintu barya rero nabahanura yuko boza barareba nk'umuntu bakundanye kandi arabahenda bashuka rwatera inda kabisa n'ibyo mukomeza kugira umunsi mwiza turagushimiye cyane roha komeza wite kuri izo nka zawe madame murisa igitekerezo cya roha murakivugaho iki
arakoze cyane abana b'abakobwa nibyo ariko icyo namukosoraho ntabwo umwana w'umukobwa wabyariye iwabo biba bivuga ngo nta gaciro agifite nicyo dushaka kubwira abantu nacyo dushaka kubwira abana b'abakobwa agaciro aracyagafite akazoza karacyahari ahubwo ni ukugira ngo we ubwe amenye ngo reka niyiteho reka amenye uko nakwitunga nkamenya umwana wanjye nkagira n'umwuga nanjye uzamfasha agaciro ko baracyagafite ahubwo natwe tubaha agaciro ntabwo ari ibicibwa
turimo kugenda tugana ku musozo rero ubwo nagira ngo noneho mu kanya dusigaranye mu gahe gatoya rwose tubwire zimwe mu ngamba muteganya cyane cyane nko muri uyu mwaka utaha
yego urakoze cyane iya mbere nari maze kuvuga mu mwaka utaha icyo twifuza cya mbere gukora ni ukugera mu turere byibura tune mu rwanda byose birasaba ubushobozi ubwo turasaba abafatanyabikorwa tuba dushaka abafatanyabikorwa baze batwegere dukorane tugere ku bakobwa benshi bashoboka byibura tugere mu turere tune tw'igihugu hanyuma ikindi ni ukwagura ibikorwa tukava mu bijyanye n'ubudozi cyane ko tubona bamaze kuba benshi atari wo murimo uhari wonyine tureba ku isoko ese abajene bakenewe mu ki urubyiruko rukenewe mu ki turashaka gushyiraho amasomo yo gutunganya imisatsi n'inzara hanyuma tugashyiraho amasomo yo guteka no gukora imigati amasambusa amakeke amandazi noneho muri utwo turere tune tukagiramo aba bakobwa bakabikora tukagiramo ishuri ribyigisha ariko noneho tukagira n'umukobwa umwe nka bariya ba nawomi mwumvise bariya ni abakobwa bamwe mu bahagarariye abandi hari icyo tutavuze ni uko bariya banabonyemo akazi gahoraho bahagarariye abandi barabasura barabafasha bajya mu bukangurambaga cyane ko burya bagenzi babo barabumva cyane kuko basangiye amateka reka rero dusoreze ahangaha ngushimire cyane madame umurisa Letitia isaha itubanye ntoya ntuba hari hakiri byinshi twagombye kuvuga ariko tuzongera tuganire n'ikindi gihe reka nshimire rero abamfashije ku buhanga bw'ibyuma nshimira n'abantu bose bagize uruhare muri iki kiganiro ku buhanga bw'ibyuma hari nadia taha yarafatanyije na pije hanyuma jyewe mwumvaga Eugenia mukankusi mugire ibihe byiza